Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetiri baandii 22-25-31 irratti Waashingtan diisii irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba.
በዚህ አደጋ ሕይወታቸው ላለፉ ኢትዮጵያውያን እና ከኢትዮጵያ ውጭም
balaa kanaan kanneen lubbuun isaanii darbee fi itoophiyaadhaa alas daandii balalii keenya maamiltoonni gargaaramaa turan lubbuu isaanii akka maaru maatiif firoottaniif mootummaan itoophiyaa jajjabina hawwa muummichi ministeeraa itoophiyaa dr abiy ahmad balaa xayyaaraa daandii qilleensaa itoophiyaa kaleessa mudatee namoota 157 galaafate ilaalchisuun kan dubbatan ture. kanneen fagoof dhiyoo irraa sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti hamooltan guyyaan har'aa bitootessa 11 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati.
kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenyaatti hamooltan daandiin qilleensaa itiyoophiyaa xayyaara isaa kaleessa bishooftuutti caccabe keessa meeshaalee sagalee haasaa yeroo balalii sanaa waraabu kan bilaak boksii jedhaman caccabaa keessa argachuusaarra beeksisee jira matoota oduu arra qabnu keessaa tokko.
balaadhuma daandii qilleensaa itiyoophiyaa kana ilaalchisuudhaan gara boodaa qophii qindaa'ee qabna hidhattoonni naannoo somaalee dhufan gujii bahaatti dhukaasa banuun lubbuu galaafachuun gabaasameera kunis gabaasa oduu boodaati afaan oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'u irratti waltajjiin mari'atu amboottee galee jira gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura amma guutummaa oduuf gara namoottan sin dabarsa.
daandiin qilleensaa itiyoophiyaa har'a xayyaara isaa kaleessa bishooftutti kufee caccabe keessaa meeshaaleen sagalee haasaa xayyaaricha keessa waraban kanneen bilaak booksis jedhaman caccabaa sana keessaa argamuu isaanii beeksisee jira xayyaarri booying 737 maakt 8 jedhamu kaleessa ganama gara naayiroobiitti deemuudhaaf dirree xayyaaraa booleerraa ka'ee daqiiqaa ja'a qofa akka balali'etti kufee caccabuu isaatiin namoota keessa turan 157 galaafate kanneen keessaa himaltoonni digdamni kora sagantaa qilleensa naannoo kan tokkummaa mootummoota naayiroobiitti geggeessamuu irratti argamuudhaaf otuu deemanii karaatti hafan waajjira sagantichaa ka tokkummaa mootummoota naayiroobiitti argamutti har'a yeroo. Bakka bu'oonni biyyoota adda addaa argaman alaabaan walakkaatti gad bu'ee fannifamee jira. Xayyaarri moodeeliinsaa wal fakkaataan baatee onkoloolessaa keessa biyya Indooneeziyaatti akkanuma kufee caccabuunsaa ni beekama. Garuu sababaan kufiinsa xayyaara lameenii wal fakkaata ta'uuf ta'uu dhabuunsaa amma ragaadhaan waan mirkanaa'e hin jiru. Balalsiisaan yookaan immoo paayileetiin xayyaarichaa Itoophiyaa kaleessa kufee caccabe sana. paayilotota muuxannoo olaanaa qaban keessaa tokko ta'uusaa hoogganaan daandii qilleensaa Itoophiyaa obbo Tawaldee Gabramaariyaam dubbatanii turan.
Pilot Mohammed Nur Mohammed is an Ethiopian airline staff member.
Paayilet Mohammed Nur Mohammed hojjetaa daandii qilleensaa Itoophiyaati. Sa'atiilee dhibba lama caalaa nama balaliisedha. Eega xayyaarichi fudhatame booda. Gaafaa guraan dhala afur bara kuma lamaaf kudha sagal sakattaan godhamees jira. Xayyaaricha haraadha qulqulluudha jechuudhaan karaa turjumaana isaanii dubbatan obbo Tawaldeen. Ministeerri geejjibaa Keeniyaa kanneen balaa sanaan dhuman keessaa dhibba tokkoof afurtamii sagal imaltoota saddeet immoo garee balalii xayyaarichaa ta'uu beeksisee ture. xayyaara daandii qilleensaa booying 737 maaks 8 kaleessa kufee caccabe ilaalchisee qorannaa itiyoophiyaan geggeessitu gargaaruudhaaf yuunaayitid isteets garee ogeessota ishee ka gara finfinneetti ergitu ta'uu beeksistee jirti itiyoophiyaatti ambaasaaddar ameerikaa maayik reener arrawaaree booda bakka kaleessa xayyaarichi itti kufee caccabe daawwatanii jiran ambaasaaddarichi yeroo sanatti ibsa maddeen oduuf kennaniin yuunaayitid isteets gurmuu ogeeyyii ja'a of keessaa qabu. gargaarsa qorannaa balaa xayyaarichaaf gara Itoophiyaatti akka ergitu dubbatan gurmuun kun boor akka Itiyoophiyaa dhaqqabus beekamee jira. Keessumaa gareen teeknikaa ka kaampaanii Booying mootummaa Itiyoophiyaa fi dhaabbata poolisii yakkamtoota addunyaarraa hordofu Intarpool wajjin ta'uudhaan gargaarsa kenna jedhamee jira. Haasawa sagalee yeroo balalii xayyaarichaa kan waraabu meeshaan Black Box jedhamu arra caccabaa xayyaarichaa keessaa argamuunsaa sababa balaa sana adda baafachuudhaaf akka baay'ee gargaaru ambaasaadder Reener dubbatanii jiran. Namoota kaleessa balaa sanaan dhuman 157 keessaa 8 lammiiwwan Ameerikaa. ta'uunis beekamee jira. Eega xayyaarri imaltoota Itiyoophiyaa keessatti eega dhiifama eega xayyaarri imaltootaa Itiyoophiyaa keessatti kufee caccabee guyyaa tokko booda arra gabaan addunyaa kaampaanii xayyaaraa booying gara dhibbarraa harka kudha lamaatiin gad kufee jira. Gatiin gabaa induustirii Dow Jones arra ganama hariitiidhaan gad sigigaate jedhamee jira. Daandileen xayyaaraa ka Chaayinaa. Indooneeziyaa fi Itiyoophiyaa xayyaarota isaanii booying 737 maaks 8 jedhaman akka hin balaliine hugguranii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromooti. Pireezidaantiin Faransaay Imaanuweel Maakroon daawwannaa biyyoota sadiif har'a gara Afrikaatti imalanii jiru. Waa'ee waraana Faransaay Afrikaa keessaa babal'ifachuu akkasumas immoo hariiroo daldalaa, aadaa fi eegumsa qilleensa naannoo tolfachuutti fuuleffate daawwannaan isaanii kun. biyya duraan kolonii faransaay turte jabutiidha ala biyyoota ollaa humna jabaa qaban itiyoophiyaaf keeniyaa daawwachuudhaaf jiran maakroon eegaa keeniyaan bara 1963 koloniirraa bilisoomte as pirezidaantiin faransaay biyyattii daawwachuun kun ka duraa ta'uu isaati. mootummaan waayit haawus karoora baasii mootummaa ka bara 2020 doolaara tiriliyoona afur caala ta'u har'a ifatti beeksisee jira kan pireezidaant tiraamp daangaa meeksikoo fi yuunaayitid isteetsi irratti dallaa ijaaruuf gaafatan baajeen doolaara biliyoona saddeetiif qabxii ja'a kana keessa jedhamee jira garuu mormiin akka isa mudatu eegamaa jira oduun ammaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. saanduqi odeeffannoo baatu kan bilaak baaks jedhamu kan xayyaara itiyoophiyaa kufee caccabee argamuusaa daandiin balalii itiyoophiyaa har'a beeksiseera itiyoophiyaan namoota 157 kanneen xayyaara booying 737 maaks 8 jedhurra balaa ga'een dhuman yaadachuuf har'a guyyaa gaddaa labsitee jirti xayyaarri kun gama naayiroobiitti balali'aa utuu jiru lafaa ka'ee daqiiqaa ja'a booda kufee caccabee jaalannee dhiyeessa.
daandiin balalii xayyaara itiyoophiyaa har'a fuula tiwutarii isaa irratti akka maxxansetti xayyaara dilbata kaleessaa naannoo bishooftutti kufe keessaa mi'a odeeffannoo baatu kan afaan ingiliffaan bilaak baaks jedhamu argachuusaa beeksisee jira xayyaarri itiyoophiyaa dilbata kaleessaa ganama finfinneerraa gara naayiroobiitti qajeelee ture erga lafa gadhiisee ka'ee daqiiqaa ja'a keessatti naannoo bishooftutti kufuunsaa ibsamee jira. imaltootaaf hojjetoota xayyaarichaa walumaa gala nama 157 kan du'an yoo ta'u itiyoophiyaa keessatti guyyaan har'aa ka gaddaa jedhamee labsameera gargaaraa balalsiisaa xayyaaricha kufee ka ture ahmad nuur mahammad umriinsaa 26 ta'uu vii'oo'ee sagantaa afaan amaaraaf kan ibse obboleessisaa hangafni manuur nuur ahmad direedawaa bakka laga harree jedhamee waamamu. naannoo hoteela saayi jedhamutti dhalachuusaa ibseera barumsasaa sadarkaa duraa mana barumsaa bisraata gabriel jedhamutti ega baratee booda finfinnee dhufee yuunivarsiitii finfinnee kaampaasii yookaan mooraa lidataa jirutti barnoota mandisummaadhaan eebbifamee jedha balalisaa ta'uuf abjuu waan qabuuf jecha daandii balalii xayyaaraa kan itiyoophiyaa seenee ega baratee booda gargaaraa balalsiisaa ta'uudhaan eebbifamuun. hojii jalqabuunsaa reef baatilee guutaa jedheera obboleessa koo xiqqoo tokkittiin dhabee jedha manuur. galgala naa bilbilee yeroon deebi'uun sii bilbila naan jedhe dilbata biyya kamitti akka balali'u garuu natti himnee jedhe tu kanaan jirru hojii gaggeessaan dirree xayyaara itiyoophiyaa obbo tawalda gabra maariyaam maatiif bilbilanii oduu gaddaa kana nutti himan jechuudhaan waahila keenya tsiyoon girmaaf ibsee jira. Xayyaarri booying torba sadii torba maaks saddeet jedhamu kana keessa imaltoota turan keessaa yoo xiqqaate digdamni walgahii tokkummaa mootummootaa waa'ee qilleensa naannoo irratti naayiroobii keessatti qopheessa irratti argamuuf gamasitti malaa turan. tokkummaan mootummootaa walga'iisaa kanarratti har'a jiloonni argaman walakkaa qofa ta'uu ibsee jira daqiiqaa tokkoofis calliinsaan kanneen dhuman yaadataniiru daandiin balalii xayyaaraa itiyoophiyaa xayyaarota isaa kan kufe kana waliin wal fakkaatan jechuun torba sadii torba maaks saddeet hunda isaanii hojiin ala godhee jira. balaliisaan xayyaaricha kaleessa kufee rakkoon akka isa mudate yeroo ibseetti akka deebi'ee qubatuuf eehamaa argatee turee ka jedhan hoogganaa waajjira daandii balalii xayyaara itiyoophiyaa tawalda gabra maariyaam sababaan balaa kanaa garuu hin beekamne jedhaniiru xayyaarri itiyoophiyaa kaleessa kufee kun isa baatii onkololeessa darbe jakaartaarraa ka'ee daqiiqaa xiqqoo gidduutti galaana jaavaa keessatti kufee waliin wal fakkaata xayyaarri itiyoophiyaa kun dilbata kaleessaa ganama. naannoo bishooftuutti ennaa kufeetti namoota sagaleesaa dhageenyee turree jedhan keessaa tokko akkas jechuun naaf ibsanii jiru.
Maqaan kiyya gagguu bulchaan jedhama. Ganda tulluu farraa aanaa gimbichu amma kaleecha ganama xiyyaarri kun yeroo dhufuuf deemu mana keessan jira. Sagaleen isaa baay'ee iyye. Yeroo kufan mana keessan jira samii irratti hin agarre. Sagaleen isaa hin dhoka'ee hoo dhoka'u mana keessaan hambee jechuudha. mana keessa hoon ba'uu lafa dheetoo bakka lafa dhee sanii aarri sanii tole jette amma yeroo san bakkaa fiigichumaan hin dhaqne iddoo sanii hoo dhaqnu qonnaan bulaan tokko tokko dursee nu dura ga'e. Kanaaf naannoo san akkuma dhaqqabneen caasaanis waliin dhaqnee milishaa naannoo sanii walitti qabnee uummanni iddoo sanitti akka dhiyaanne irraa dhoowwaa turre jechuudha.
Yeroo dhaqxan maal argitan lafarratti?
Lafarratti gizee bira geenyu lafa gadi seenee jira kun immoo facaayin sibiilli maasaa keessa baay'ee fagaatee jira.
Malee inni alatti mul'atu.
alatti mul'atu inni lafa keessa jira. Kan bittinnaa'etu jira jechuudha. Foon namaa maal maal carqiin kun waraqaan kun bittinnaa'ee jira miidhan. Amma ammaatti bakka hedduma san jirra jechuudha.
Baasuuf yaalaa jiru qotaa jiru.
Qotaa jira nama baasuudhaaf qotaa jira.
Naannooma xayyaarri kun itti kufee godina shawaa bahaatti bulchaan aanaa gimbichuu obbo Shifarraa Baqqalaa bakka xayyaarichi kufee jirutti isaan dubbiseen ture.
Lafti xayyaarri kun itti kufe godinuma keenya keessa aanaa keenya ganda lama daangaa irratti iddoo addaa gaara bokkaan jedhamu biratti kan inni kufe gandichi ganda hamaa quncishullee jedhama.
Maal argitu mee naannoo keessan maaltu hojjetamaa jira?
Xayyaarri sun akka carraa ta'e lafichi isaa lafa dhagaa hin qabnee fi lafa biyyooti. Ariitti dhufe sanaatiin lafa keessa kan inni seenu kana wal qabatee baay'eedha kan inni gadi fagaate amma isa barbaachisaa fi sabaataroonni garaagaraa qofforrii lafaa gaggeessaa jiru jechaadha amma naannoo sanatti namoonni baay'een keessummoonni garaagaraa qonnaan bulaan hawaasni naannoo sana jiraatu naannoo sanatti tuuta'anii kan jiran ta'uu isaati jechuudha yeroo ammaa kana.
Qaamni xayyaarichaa kan alatti mul'atu hin jiru.
Haftee kan ibiddaan gubate kana bira kan darbe immoo baay'ee kan caccabe kan sabaatarri lafa keessaa baase muraasni isaa kan mul'atu jira qaamni xiyyaarichaaf baay'ee cabee baay'ee kan ciccite baay'ee kan ibiddaan gubate kan mul'atu kan iskaabaatariin lafa keessaa baase.
Caccabaan qaamichaa dirree irratti nam'ee wanta mul'atu jira.
Ee kan lafa keessaa ta'e wanti mul'atu jira. Kan lafa keessaa caccabaan isaa maal maal qambee fi otoo lafa sana seenuun immoo akkanatti fakkaatutti ciccitee qaamni xiyyaarichaa lafatti kan bubbu'e jira. Malee baay'een isaa qaamni xiyyaarichaa boca isa sirrii qabu hin jiru.
Kanaaf lafuma keessaa sii gadi lixe jechuu.
Eeyyan eeyyan.
Qaamni isaa inni gara alaati argitan gubataadha.
Gubataan jira inni caccabaan jira baay'ee kan micciirameedha baay'ee boca kan qabu miti kan ibiddaan gubatee haftee gubaa ibiddaa kan ta'e jechaadha. Reeffi namaatis baay'ee ciccite kan lafa keessaa ba'aatiin jiru balaa sukkanneessaa balaa baay'ee rifachiisaa fi balaa namarra ga'uudhaaf hin malle baay'ee nutis kan itti gaddine addunyaan kan itti gadditeedha naannoo sanatti wanni argitu baay'een isaa ijaafis gurraafis kan hin tolle ta'uu isaa.
Lafa xayyaarichitti kufe sana manni namaa jira namni jira.
Lakki lakki akka carraa ta'e mana namaarraa fagaatee cufa inni bu'e ooyiruu qonnaan bulaa keessatti yeroo ammaa kana oomishni ta'eera waan ta'eef balaan lubbuu beelladaa irratti ta'e lubbuu namaa irratti qabeenya namaa irratti wanni balaan kun qaqqabsiise hin jiru. namoota du'aniif yookiin namoota balaan kun irratti qaqqabeef lubbuun isaanii jannata galu jennee uummattoota biyya keenyaa hundaan uummattoota addunyaatiin maatii fi firoottan isaaniitiin immoo jajjabina hawwinaa fi jechaadha.
gama kaaniin lammiiwwan yuunaayitid isteets saddeet balaa kanaan du'uu isaanii finfinnee ka jiru eembasii ameerikaaf dubbi himaa ka ta'an nikolaas barnat kaleessa dubbatanii turan.
We're still working closely with Ethiopian Airlines and the Ethiopian government. Uh, the United States government, the embassy team, as well as the American people.
Daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaaf mootummaa Itiyoophiyaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirra. Mootummaa Yuunaayitid Isteets gareen embaasii keenyaa fi uummanni Ameerikaa kanneen lubbuu isaanii dhabaniif gadda garaarraa nutti dhaga'ame ibsina jedhan eenyummaa lammiiwwan Ameerikaa sana adda baasuufis hojjetamaa akka jiru kaleessa dubbataniiru. Balaa kana laalchisee ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen gadda guddaatti dhaga'ame maatiiwwaniif hiriyoottan namoota lubbuun isaanii darbeetiif qabu ibsee jira. Namoota lubbuun isaanii darbe keessaa yoo xiqqaate saddeet lammiiwwan Ameerikaa ta'uu isaanii fi embasiin Ameerikaa Finfinneef Naayiroobii jiru boordii nageenya geejibaa kan biyyoolessa Yuunaayitid Isteets waliin wal ta'uudhaan mootummaa Itiyoophiyaaf daandii balalii xayyaara Itiyoophiyaa waliin hojjetaa fi gargaarsa danda'ame mara kan gumaachaa jiran ta'uu hubachiise. Gareen Finfinnee, Naayiroobii fi Waashintan diisii keessa jiran wal ta'uudhaan waan barbaachisu mara maatii namoonni jalaa du'anii haala rakkisaa keessa jiraniif gochuudhaaf qophii ta'uu ministiriin dantaa alaa Ameerikaa ibsee jira. Gama kaaniin barreessaa dureen tokkummaa mootummoota balalii xayyaaraa mudate kanaan gadda guddaatti dhaga'ame ibsaniiru. Kanneen lubbuu ofii dhaban keessaa hojjetoonni tokkummaa mootummootaa akka jiran. isaaniifis ta'ee mootummaa fi uummata Itiyoophiyaaf gadda nutti dhaga'ame ibsinaa jedha tokkummaan mootummootaa aangoota Itiyoophiyaa waliin quunnamtii akka qabuu fi itti dhiyeenyaan walii wajjin hojjetaa akka jiru ibsi kun hubachiise hojjetoota tokkummaa mootummootaa kanneen balaa xayyaara kanaan lubbuu ofii dhaban irratti gadi fageenyaan hojjetaa jirra jedhee ibsasaa xumure. gama kaaniin pireezidaantii yuunaayitid isteets duraanii baraak obaamaaf haati warraa isaanii misheel obaamaa kanneen balaa kanaan lubbuu isaanii darbe maraaf gaddatti dhaga'ame ibsaniiru mootummaan eertiraas gama isaan mootummaa itiyoophiyaaf akkasumas maatiiwwan balaa xayyaara kanaan namni jalaa du'e maraaf dhaamsa gaddaa dabarsee jira.
gara mata duree sattaanutti ennaa ceenu hidhattoonni naannoo somaalee dhufan jedhaman kaleessa ganama gujii bahaa aanaa gumii eldaallootti dhukaasa banuun lubbuun namoota sadii darbuu jiraattonni dubbataniiru balaa dhaqqabe kanaanis namoonni sadii yoo madaan horiin manaa hedduun saamamu jiraattonni dabalanii dubbatanii jiran bulchaan godina gujii bahaas nageenyi akka deebi'ee hin boorofneef raayyaa ittisa biyyaa waliin hojjetaa jirraa jedha galmoo daawwittu naayiroobii irraa gabaase.
kaleessa ganama gujii bahaa aanaa gumii eldalloo ganda ijaar jedhamutti hidhattoonni naannoo shanii dhufan jedhaman balaa geessaniin balaan lubbuu namaa irratti akkasumas immoo qabeenya irratti dhaqqabuu jiraattonni himan ajiduuba jiraataa ganda balaan kun keessatti dhaqqabeeraa jedhameeti.
barraaqa sa'aatii kudha tokkoof walakkaatti waraanni suumalee bobbaanittiin gandi ijaar jedhan keessatti uummata balaan dhaqqabsanii turani akkasumatti warri kun halkan hidhannooti sa'aatii kudha lamaaf walaansi tokko walakkaa jammartee. Akka taatee adiitti manni waan jara guutee. Waan argaa cufumsaa baroori. Nam tokko tokko ammoo waaqa isaan wal waaqayyoon jalaa baasettiin akka warri oofuu dadhabanii jira gamgama fuudhanii jalaa baay'ee ni jira. Mana guddaa gubanii mana baay'ee gubanii makalakkala dhufe ilaalee sun footoo kaasee kana deeme. Balaa isaan keessanii namni bakkatti du'e nama sadii namni madaa'illee sadii nama achitti yoo si du'e kaalleen carii tuuraa jedhanii. duub karaarsa jedhanii rooba rooboo jedhan warra kan saddeet lubbuun isaanii bahe.
Hajji duubi balaa kanaan namoonni manni irraa gubate bakka qubannaa dhabanii rakkatanii jiru jedhan namoota ajjeefaman jedhaman keessaa abbaa maatii ka ta'e tokko carii tuuraati abbaan isaa obbo Tuura Liiban waan ilma isaanirra dhaqqabe gaafatamanii akkas jedhan.
Warri dhuftee haatee warri ganam dhuftee haatee halkan sa'aatii kudhan tokko warri dhuftee haatee as keessa bakka madamaatii irraa dhowwuu tole jiru bakka sabab sun soomaleen dhuftee dhuftee jeessa bakka harkuu keessatti warquu keessatti hannu dhooftan biyyiin hannu dhoofte du'e laawwaalan. Ammallee weeraan gubuun jirti bakka manni cufa gubatee maatii fuulatti galti dhabdee raashiniin cufa gubattee horiillee cufayyuu fuutee horiillee illee dabarteyyuu.
Obbo Tuuraan horiin baay'een ollaa keessaa saamamuu yoo balaan kun galeessa dhaqqabu ammoo humnoota raayyaa ittisa biyyattii naannoo turanitti himannus yeroodhaan nuuf dhaqqabuu hin dandeenye jechuun dabalanii dubbatan. Waa'ee balaa gujii ijaar keessatti dhaqqabe kana bulchaa godina gujii bahaa obbo Roobaa Turcee gaafannetti turre.
Dhuguma guyyaa kaleessaa sa'aatii kudha lamarratti uummata godina keenya aanaa gumii yaldalloo jiraatu bakka ijaaroo jedhamu irratti humni hidhatee jiru dhufee uummatuma nagayaan mana isaa keessa jiru irratti rasaasa banee nama sadi ajjeesee jira. Nama sadi immoo madeessee jira. Kanaan alammoo qabeenya akka beelladaa kanallee. mana gara saddeetii ta'u ibiddaanis gubanii jiru. Humni kun yoo ilaallu naannoo Somaalee kana humna hidhatee dhufee kan jedhamu uummati naannoo san jiru walitti dhiyeenyi jira naannoo san waan ta'eef rakkoon akkanaa kun naannoo sanatti uumamee jira jechuudha. Uummatuma nagayaan ta'e bakka duraanis irra deddeebi'e waraanni bakka sanitti deddeebi'een beeku amma immoo uummata dagachiisanii maatii irratti rakkoo kana dhaqqabsanii jiran. Dhaqqabnee warri nama humna hidhatee jiru naannoo Sumaalee irraa dhufan kan jedhamu uummanni naannoo san jiru kakaase qaamni raayyaa ittisa biyyaas naannoo kiiloomeetira kudhaniitii bakka kanarraa kan jiru isaanis naannoo kana faana daawwitti jiru hordofanii gara naannoo Sumaalee kanatti warri kun humni hidhate kun akka deemee jiru hordofaa jiru. Warra immoo ittiin jirra gama kamiin haa ta'u namni nama keessa qabeenya namaa dhufee kakkan hojjetaa jiru kun naannoo keenyallee keessaa yoo ta'e seeraaf dhiyaatu qaba gama keessanillee namoota kana seeraaf dhiyeessaa jennee jirraani duufana addas marii akkasii kana gaggeessaa ture raayyaa ittisa biyyaannin dhimma kana xiyyeeffate dhimma naannolee naannolee waan ta'eef horoota akkamoota akkasii kana hordofanii akka seeraa dhiyaatan gaafatu jirra jechuudha.
Obbo Roobaan bulchiinsi godina Gujii Bahaa bulchiinsa gama naannoo Somaalee jiru dubbisuuf yaalus waan hin milkoofneefiif raayyaan ittisa biyyaa nageenya naannoo akka to'atu goonee jedhan. keessumaa aanutii gujii bahaa lama kan waldhabbeen daangaa keessatti mul'atu keessatti jedhu.
Amma bal'inaan gumii eldalloo aanaa liibaniirra amma dhaqsu kun waluma daangeessa waan ta'eef bakka kanaaf kanarratti kan jedhamu jechuudha. Rakkoon kun waameen jirallee uumamuu danda'a inni waan shakkinu aanaa lamaan kanarratti sodaachuu jira jechuudha. Of eeggannaa cimaan akka barbaachisuu fi of dagannaanis akka hin jiraanne karaa hedduun laallaa.
Uummanni naannoo balaan kun keessatti dhaqqabe humni nagaa eegu naannoo hin jiru jechuun kumatanus. obbo roobaan garuu miseensonni raayyaa biyyaa gamasitti bobbaafamanii jiru jechuun deebii kennanii jiran gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaaf galmuu daawit naayiroobi.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. afaan oromoo afaan hojii mootummaa federaalaa yoo ta'e carraa uumurratti waltajjiin mari'atu ambootti taa'ameera. afaan oromoo osoo afaan hojii federaalaa ta'e faayidaawwan qabu irratti hayyoonni waraqaa qorannoo dhiyeessaniiru ministeerri aadaaf tuurizimii tattaaffii afaan ofii guddisuuf godhamu akka jajjabeessu ibseera waltajjiin wal fakkaataan sadarkaa biyyoolessaatti akka qophaa'us mariicha irratti ibsameera naakoor malkaatu amboorraa gabaase.
waltajjii marii gurraandhala digdamii sagalii fi soddoma jimaataa fi sanbata duraa darbe amboo yuunivarsiitii fi biiroo aadaaf tuurizimii oromiyaatiin qophaa'e kanarratti hoogganaan biirichaa dooktar garramoo hulluuqaa afaan oromoo naannoo oromiyaa irra ce'uudhaan naannolee biyyattii biroo fi biyyoota hollaatti kan dubbatamu ta'uu himanii jiru afaan oromoo afaan barnootaa hojii saayinsii fi teeknooloojii akkasumas kan sabquunnamtii akka ta'uuf mootummaan hojjetaa tureeraas jedhan haa ta'u malee afaan oromoo sadarkaa yaadamee irra waan hin ga'iniif caalaatti guddisuuf afaan hojii mootummaa federaalaa akka ta'uuf waan hojjetamuu qaba jedhan akkasitti ibsu.
Tarsiimoo yeroo gabaabaa keessatti afaan oromoo afaan hojii federaalaa tarsiimoo yeroo dheeraa keessatti immoo afaan oromoo afaan hojii dhaabbilee idil addunyaa taasisuuf ciccimnee hojjechuun nurraa eegama. Afaan oromoo akka guddatuuf inni jalqabaa hayyoonni afaan oromoo irratti hojjetan hayyoonni saayinsii hawaasaa irratti hojjetan dhaabbileen siyaasaa adda addaa. waliin ta'uutiin hojii gurguddaa hojjechuutu irraa eegama. Hayyoota Oromoo duwwaa otoo hin ta'in hayyoonni sabaaf sablammoota biyya kana keessaa ba'anis irratti mari'atanii faayidaa inni argamsiisuu danda'u irratti waliigaltee tokko irra gahuun danda'amuutu irra jira.
deetaan ministeeraa aadaa fi tuurizimii federaalaa aadde buzinees masarat itoophiyaan biyya afaanotni saddeettamaa olitti dubbatamanii fi heddummina keessummeessitu taatus afaanotni biyyattii sadarkaa jabanummaa yerichi gaafatutti hin guddanne jedhu.
ቋንቋ የልማት መሳሪያ የአንድነትና afaan meeshaa misoomaa akkasumas immoo kan tokkummaa fi aadaa miidhagsu afaan hedduu qabaachuun qabeenya Kun kan ta'u yoo hojiin misoomni afaanii bifa yaadrimee gabbataa fi haala qindaa'aa ta'een adeemsifame misooma afaanii kanaaf bu'uura akka ta'uuf faca'ina fayyadamummaa ilaalchaa fi fedhiin dubbattootaa hojumaata qindaa'aatiin qoratamuu qaba.
መጠናት ይኖርበታል።
Barsiisaan og-barruuf Afaanii Amboo Yuunivarsiitii Duulaa Kafanaa akka lakkoofsa Itoophiyaa erga bara 1983 as guddina afaan Oromoo irratti jijjiiramootni jiru jedhan afaan uummattootni Oromoo hin taane hedduun ittiin waliif galan waan ta'eef yoo afaan hojii mootummaa federaalaa ta'e faayidaa olaanaa qabaas jedhanii jiru. Barreessaa fi barsiisaan Finfinnee Yuunivarsiitii Dr. Asafaa Tafarraa Dibaabaa adeemsa kana keessatti danqaa mudachuu mala jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Waggoota 28 kana keessa afaan Oromoo qofa beekuuti taayitaa qabachuutiin iddoo qabachuutiin isa kaan achi dhiibuudhaan wanta tahaa turte yaadannoo yeroo dhiyoo maqaa Oromootiin jechuudha. Mala maaliitiinitu afaan kana agartee warra kanneen baratanii ittiin mirga Oromoof Oromiyaa cabsuuf deeman akkamittiinitu cheeggachuu dandeenya to'achuu dandeenya wanti jedhu waanuma nama yaaddessuu mala. Inni lammataa hoo fedhii dhabuu uummata afaan kana barachuutiif afaan kanaaf aadaa kana agartee leellisuutiif fedhii dhabuu hoo maal goona humnaan barsiiftamoo humnaanitu akka inni leellisu gootamoo maal goota isuma agartee Oromoo wajjin jiru Oromiyaa keessa jiru mala akkamiitiin wantoota akka dirqitu yoo taate mana barumsaatti haa ta'u maarra irratti haa ta'u karaa miidiyaatiin haa ta'u mirga namaa sarbuu taate.
Uummata Affaariin bakka bu'uun kan argaman obbo Muusaa Adamillee adeemsa kana keessatti uummata Oromoo bira akka dhaabbatan dubbataniiru.
Har'as taatu boruus jaalannus jibbinus walumaan jirra waliif jiraachuu qabna afaan barachuun barsiisuun bal'isuu fi babal'isuun. Faayidaa malee miidhaa tokkollee fideen beeku seenaa afaanii keessatti. Seenuma afaanii keessatti iyyuu namni afaan nama miidha jiruu jira kijiba sun beekame. Kanaaf afaan kana ol kaasuun kan akka nama tokkotti dirqama lammii Oromoo qofarra jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf nutilleen fageenya dhufnee hin beektanii waan asitti nu affeertaniifis galata guddaa argadhaadha.
Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa akka ta'uuf hojii maneen isaa ofumarraa jalqabaa jette aartiist Fiqir Amsaaluu.
Gara saba biraatti utuu hin deemin dhuguma keessayyuu afaan kana akka afaanitti irratti hojjechuu irratti hagam tokko qulqullinni jira. Qubeen afaan Oromoo barjaaleen Oromiyaa keessa jiran beeksisoonni maxxanfaman qulqullina hagamii qabu. Garuu inni kaan ofuma kan afaan Oromoodha dheedhuma dhaadatu jira. Kanaafuu kan afaaniin dhaadatu hunda Oromoodhaaf hojjetamiti. Sanarratti hojjetamuu danda'u qaba. Naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatti. Hawaasnis dammaqee eenyummaa isaatiif quuqamuu, dhugaa isaatiif dubbachuu, safuusaa piraaktis gochuu sanaan nama hawwataa dhufe waan barreeffamee taa'e hin qabu. Barreessuun immoo qubee irraan jalqabama. Qubeen afaan Oromoo amma gara waggaa 28 hojiirra jira. Sun barreeffamuu danda'u qaba. Waan kana irratti xiyyeeffannoon addaa taasifamee asuma Oromiyaa keessatti duruma nutu irratti hojjechuu qabna.
Barreessaa fi gaazexeessaa Hinseenee Makuriyaa ogbarruun afaan Oromoo guddina mul'isaa jira erga jedhaniin booda afaan hojii federaalaa taasisuuf garuu wantootni taasifamuu qaban biroo jiru jedhanii jiru.
Akkuma argitu kitaabota baay'eedha kan amma afaan Oromoon barreeffamee jiru. Kitaabileen biyya alaallee baay'inaan nuti amma gara afaan Oromootti hiikni kun uummataan ga'uutti jirra. Afaan galmeeleen jechootaa gosa adda addaas jiru. afaan oromoo kana uummanni akka baruuf caalaatti guddisuudhaaf caalaatti waaltessuudhaaf kan gargaaran kitaabilee adda addaa hojjetamaniiru kanaaf guddinni afaan oromoo kan baroota darbanirra baay'ee tarkaanfatee deemeera jechuun ni danda'ama dhimmi guddaan afaan tokko afaan federaalaa haa ta'u jedhamu herri mootummaas jijjiiramuu waan qabu natti fakkaata inni jalqabaa dhaabbilee siyaasaa qaama mootummaa oromiyaa hogganu bira kutannoo jabaa waan jiru natti fakkaatu dhaabni siyaasaa mootummaa naannoo oromiyaa hoogganu afaan kanarratti abbummaas qaba waan ta'eef dhimma kana gara federaalaatti gara mana mariin bakka buutaatti dhiyeessuu qaba yaada.
Jiraataan magaalaa Amboo obbo Tafarraa Dhugaasaa yaadni waltajjicha irratti dhiyaate kan milkaa'u yoo ta'e fayyadamaa kan ta'u hundumaa jedhu.
Kana gara dhugaatti jijjiirree uummanni biyya kanaa akka inni tokkoomu akka inni sirrii dhuguma tokkodha jennee haasofnu kan nu godhu. Kaalcharii qabnu keessaa afaan tokkodha. Kaalcharii nyaataa qofa qooddachuu otoo hin ta'in kaalcharii afaaniillee otoo qooddanne jijjiirama guddaatu dhufa dheeyyaadha. Keessumaa immoo uummata Oromoo, uummata bal'aa, uummata aadaa bal'aa qabu wanna ta'eefi gaafa saboonni biraa immoo afaan kana qooddatan jaalalli sun hin dabala. Oromoonis saboota biraatiif jaalala qabu hin dabala. Saboonni biraallee kabajaaf ilaalcha uummata kanaaf qaban hin dabala jechuudha.
Hojiirra oolmaa isaaf koreen teeknikaa hayyoota ofitti hammate akka hundaa'uu fi Uummattoota biyyattii kanneen biroo faayidaa isaa hubachiisuuf waltajjiin walfakkaataa kan biroo sadarkaa biyyaalessaatti akka qophaa'us xumura irratti ibsamee jira. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakol Malkaa Amburraa.
raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti wixata hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsa irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.